Newsweek dga Ameerika ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha
hariho abantu bariko baranywera kuri aka kabari hanyuma rero abantu bari bicaye hanze nibo batanguye kubona abo bantu bashitse babaryamika hasi bamwe bari bafise inkovu abandi bari bafise ibintu vy'ibihiri bashobora bahera ku bari mu rugo kubakubita babafatirako inkovu
uwo ni umwe mu bantu babonye ukuntu igitero cyabereye muri komine mugamba mu ntara ya Bururi- bururi kigahitana ubuzima eh, bw'umunyagihugu cyakozwe tubafitiye n'amakuru ku kamo k'ubumwe bwa buraya gahamagarira umuryango wa afurika y'ubuseruko gukora ibishoboka byose kugira ingorane za politike ziri mu burundi hamwe n'intambara irangwa muri sudani y'epfo bitoregwe umuti urama ku birego runani amizero y'abarundi rwashikirije rwashikirije uno musi wa kane sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro byo kuyisaba ko itokwemeza ibyavuye mu matora y'ibwirizwa nshingiro aheruka mu Burundi hamwe no ku munyarwanda Venuste Kubwimana yashyizwe ku rutonde ku bakiri bato mirongo itanu ba mbere mu gutora ubuhinga bushasha mu bijanye n'ubumenyi bita innovation mu rurimi rw'igifaransa mu karere ka Afrika amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho umuntu umwe yaraye yishwe amafaranga ataramenyekana igitigiri aribwa n'abantu bitwaje ibigwanisho vyabereye muri komine mugamba mu ntara ya bururi ibindi kuri iyi nkuru dutega amatwi umenyesha amakuru wacu fidelite ishatse mu kirabo kiri ku musozi wa donge burasira niho abantu bitwaje ibigwanisho bateye mu ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa kane ahantu hatewe hari utuzu dutatu tw'ubunywero turi hamwe amakuru dukura mu bahateramiye no mu bahadandariza amenyesha ko ico gitero cabaye igihe cy'isaha imwe z'ijoro zibura kiba camaze iminota mirongo itatu hariho abantu bariko baranywera kuri aka kabari hanyuma rero abantu bari bicaye hanze nibo batanguye kubona abo bantu bashitse babaryamika hasi bamwe bari bafise inkovu abandi bari bafise ibintu vy'ibihiri bashobora bahera ku bari mu rugo kubakubita babafatirako inkovu uyu muntu yishwe arashwe yitwa kanjori anise yari umukukuru ke mu gisirikare akaba yari asanzwe ari umumenyeshamana wo mu idini rya gatolika gushika isari kuri uwo musozi wa donge burasira bamwe bari bateramanye n'uyu mutama bavuga ko yarashwe mu gihe yariko aragerageza guhunga inkoni yariko arakubitwa uwo mutama niwe bashikiyeho kuko niwe yari ku ruhande ngaho owe aho yari yicaye ariko aranywa agacupa twe natwo twari mu nzu sa twumva n'inkoni ziriko ziravuga bati ryama hasi ryama hasi sa nivyo mufise za nivyo mufise niho rero uwo uwo mutama niho yagenda kubwira ati inkoni zamwishe acagira ati nugupfa nugupfa je ndirutse naho rero baca bamurasa amasasi abiri ariko ryamye rero naho bamurashageze canke yagumye yiruka Ah, yagumye yiruka yarashwe bamurashyize ngaho imbere y'inzu ajya ntaho byaciye byankira ku bijyanye n'abakora ico gitero amakuru twashoboye kuronka ku rubuga amenyesha ko bari abantu bambaye impuzu zisanzwe kandi bamwe muri bo bari bafise inkoho abandi nabo bari bitwaje amahiri ibintu vyibwe bitaramenyekana igitigiri bigizwe n'amatelefoni ngendanwa hamwe n'amafaranga n'ibiyeri amakuru nyene yemeza ko zina muntu wese yari muri ubwo bunywero yibwe uyu mukenyezi yariko adandaza muri kamwe mutwo tubare amaze kubabona yarinyegeje ariko yahavuye anyeguruka ku gahato ngo turasabye umuntu yoba ari muri kontware ngo yizane wenyene yishikane ngaha n'ivyo afise byose adasizemo na kimwe ngo tumusanzeyo tuca tumurasa baca barasubira baramurika baca barambona aho ndyamye bati ubu nyene vyuka ca ndavyuka ca ndakora mu mufuko ahari ibihumbi mirongo itatu na bitandatu ca ndabibaha batizana ayandi nta mahera yandi mfise baca bamfatirako inkoho ngo ubu nyene utazanye ayandi ngo ntukeneye kurera abana bawe ngo ugira ubate utabareze guraho ivyo abana bawe bapfe ntijewe n'imana yo mw'ijuru irabibona ko atahera rindi nibikiye nijewe nimugira ico mushaka baca bambwira ngo ngo tu ryama hasi ubwo nyene ngo ubikinda baca bambwira ngo ifuke ngo kandi wunamutse ngo urakabona baca baratwugarana abakoze ico gitero twasanze bataramenyekana kandi nta n'uwo twasanze arafatwa ku mvu z'amatohoza ku mutumba wa donge burasira urongoye zone muramba umutumba ukukira hamwe n'urongoye igipolisi mu ikomine ya mugamba bazindutse bagirisha inama abanyagihugu baho abanyagihugu bo bavuga yuko batatabawe kubera ko atakindiro c'abajije umutekano kibegereye ku ruhande rw'intwaro naho bagiriza abanyagihugu ko batigera batanga amakuru ku bajeje intwaro n'umutekano ikindi babagiriza ni uko ico kirindiro basaba cahigeze ariko bo nyene ubwabo bakaba aribo basavye ko kivanwaho umwe muri abo banyagihugu yatwigana imvo zatumye kihava hanyuma rero bari baduhaye inzego z'umutekano kugira zi- ziducungera mugabo bivanye rero n'ingene bamwe bavuga ngo abagore babo ngo basigaye ba- ari abagore b'abasoda abakobwa babo ngo basigaye ari imparaya ca rero barungika mu mesaje mugabo si abanyagihugu abanyagihugu baragoma umutekano sinzi ko bari intego bari bagomvye ko baza baratugirira nabi batwiba naho biri uko abanyagihugu bari muri iyo nama basabye bashimitse ko bajeje umutekano bozanwa kuri uyo musozi ariko rero umukuru wa zone yabo yabwije ijwi amerika ko mugabo abanyagihugu boguma bakingira ikibaba awitwaje ibigwanisho ko naco kirindiro cohaza ataco vyobamarira nibona sipriya naho babisabye uyu munsi twababwiye tuti ubwa mbere imbere yuko nico kirindiro kibanza kuhagaruka nibabanze bamenye gutanga inkuru arico biketse bakivuge hakiri kare kuko nabo bajejwe umutekano naho twobarungika abanyagihugu badakoranye ntaco bazokora uyu wamenyeshamana wo mu idini rya katolika yishwe inyuma y'uwundi mupatiri yarashwe arakomeretswa mu ijoro ry'uwa mugurishira uwa mbere mu ntara ya mwaro kuri uwo munsi nyene mu masaha y'umurango hakaba hari n'undi mupatiri yatoye ikiziga mu biro vyiwe mu ntara ya gitega mu itangazo umushikirizamanza wa kiziganza repubulika yasohoye kuri uno wa gatatu yamenyesheje ko abantu icenda bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza kuri uwo mupatiri yarasiwe mu ntara ya mwaro nayo ku watowe ikiziga mu ntara ya gitega iryo tangazo rimenyesha yuko amatohoza akibandanya muri komine mugamba mu ntara ya bururi fidelite yashatse ijwi rya amerika
urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi sense rwafashe icyemezo cyo guhagarika imirongo ya fm ya radiyo ijwi ry'amerika mu burundi igihe cy'amezi atandatu radiyo ijwi ry'amerika ariko izakomeza kuvugira ku yindi mirongo mu burundi nk'uko gabriel bihumugani icyegera cy'umukuru wa sense akongera akaba n'umuvugizi wayo abisobanura kugira ngo iyo radiyo ishobore gusamirana mu burundi ivugira ku murongo wa fm urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu n'uwo murongo rero uhagarikwa si ukuvuga ko hari ibindi bizunguruka bicakura
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi urunani amizero y'abarundi rwashikirije kuri uno wa kane sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ibirego byo kuyisaba ko itokwemeza ibyavuye mu matora y'ibwirizwa shingiro aheruka kuba mu burundi uwararongoye intumwa za agaton rwasa yashikirije ko yizeye inyishu y'iyo sentare ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijuru rya amerika evariste nzikobanyanga abagabo batanu bo mu runani rw'abigenga mizero y'abarundi barongowe na Pierre Celestin Ndikumana nibo bashikanye ivyo birego mu biro vy'umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro abo batumwe na Agaton Rwasa arongoye urwo runani uwarabarongoye yashikirije icabagenza bahejeje gutanga ivyo birego icyatuzanye rero no kugira ngo tuyisabe yuko itokwemera ivyavuye mu matora kuko yabaye amatora yabayemo utunenge twinshi cane sino twita utunenge k'umuhenga mbere n'uwamvuze dukeyi yabayemo ibintu byinshi cyane bitagenze neza kuva mu ntango imbere umunsi aba n'inyuma gushika n'uyu munsi hari ibintu byagiye biranga ayo matora bitagenze neza rero nicyo gituma twaje kuri aba babijejwe kuri aba babishinzwe bobo bemeza canke bagahakana ibyavuye mu matora kugira ngo rero tubasabe yuko batokwemeza ibyavuye muri aya matora yego ibirego byacu babyakiriye nk'uko bisanzwe sentari iyo yituye irakwakirira ibirego babyakiriye neza cyane turarindirira ikizoheza kikavamo hari ibituma urunani amizero y'abarundi rusaba ko ibyavuye mu matora ya kamarampaka yo kwigenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu turimwo bitokwemezwa muri vyo harimwo ibijanye n'ifungwa ry'abanywanyi b'urwo runani nk'uko bishikirizwa na celestin ndikumana bimwe mu vyayaranze barirukanye abacungera amatora abacungera ingene amatora ariko aragenda twarungitse mukaba muzi yuko mu mategeko baravuga neza yuko amatora acungerwa n'abayarimwo murazi ko henshi birukanywe ahandi bagapfungwa ic'amaso ahandi bakanafatwa bagapfungwa uburo ni bwinshi cyane hanyuma aya matora ikindi cyayaranze uwo munsi w'amatora murazi yuko twavuga ko atari amatora yo mu ibanga muri twa tuzu tw'ubwiherero hari abaherekeza y'abantu bakabategeka ibyo batora bakigishirizwa ku mirongo ibyo batora abantu bagategurwa n'ibindi byinshi rero ibyo byose umuntu agiye kubyegeranya n'ibyemezo bikwiye twashimye kwitura iyo sentare kugira ngo turabire ku vy'ukuri ayo matora yo yagenze uko yagenze nyene kuko yagenze nabi ku bwacu urunani amizero y'abarundi ruriteguriye kwakira inyishu ruzohabwa n'iyo sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro kuri ivyo birego ivyo ntidushobora kuvuga ngo bigihe zogenda gutya canke gutya iyo urubanza urushinze witega kimwe uritega gutsinda canke kurushwa ivyo ntibisanzwe tuzoheza tumenye ukundi tubigenza iyo bija hose nta nzu izoba isambutse nta ntamenya izoba yuriye inzu tuzoheza tumenyere tubigenza hari iyindi miryango ya politike itavuga rumwe n'uri ku butegetsi izarashikirije kwitemera ibyavuye muri ayo matora kamarampaka yo kwigenekerezo rya cumi n'indwi kuno kwezi turimwo naho itituye iyo sentare muri iyo harimo umugambwe sabuhanya forodebu leonsiyo ngendakumana icaba uburongoye uyu mugambwe yabwiye ijwi rya amerika ko bobo babandanya urugamba rwa demokarasi urunani amizero y'abarundi rwituye sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu gihe iyo sentare ifise iminsi icenda kugira ibe yemeje canke yahakanye ibiharuro vy'amatora biherutse gushikirizwa n'umugwi seni amakuru yo mw'ibanga dukesha umwe wo mu bacamanza bo muri iyo sentare avuga ko urunani amizero y'abarundi nago nyene ruzoronswa inyishu muri ico kiringo nyene atagihindutse bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
banywanyi namwe bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25 ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radiyo rya amerika i washington dc ubumwe bwa buraya buhamagarira umuryango wa afurika buseruko gukora ibishoboka byose kugira ingorane za politiki ziri mu burundi hamwe n'intambara irangwa muri sudani y'epfo bitoregwe umuti urama ubumwe bwa buraya bwabishikirije ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe uwo muryango w'ubumwe bwa buraya byabereye ku cyicaro gikuru cya eac mugenzi wacu Pierre claver niyo nkuru niho yari ari iruhande yo gushima imigenderanire iri hagati y'imiryango y'ubumwe bwa buraya na afurika y'ubuseruko ubuserukira ubumwe bwa buraya muri ako karere ka afurika y'ubuseruko yarashimangiye ko akarere kabwirizwa gutorera inyishu ibibazo by'umutekano n'intwaro ibereye bihari ambasaderi roland van dogiya yavuze cyane cyane uburundi na sudani y'epfo atari ko twese hamwe n'umuryango wa afurika y'ubuseruko eac uri mu burundi hamwe n'umuryango w'ibihugu bya igad bihurikiyemo igihugu cya sudani y'epfo ubumwe bwa afurika ishami mpuzamakungu oni turashobora guterera umuganda wacu cyane cyane mu kugarukana amahoro n'umutekano muri ibyo bihugu iterambere rigakurikira haberewe n'intwaro ibereye eka n'intwaro rusange mu karere ka afurika y'ubuseruko mu kumwishura umunyamabanga mukuru w'umuryango wa afurika y'ubuseruko yamenyeshe ko hari ibyo abanyaburaya bashaka gutegeka afurika kandi nabo iwabo batabikurikiza ambasaderi libera mfumukeko yavuze cyane cyane ibiringo by'umukuru w'igihugu yibukije ko ibihugu by'uwo muryango wa afurika y'ubuseruko ari byo bibwirizwa kwishyiriraho uburyo bw'intwari ibereye kandi ishimikiye ku neza y'abanyagihugu Uh, atego n'ibyo turacafise ingorane mu byerekeye intwaro ibereye yamara iyo ntwaro rusangi abanyaburaya byabatwaye imyaka amajana n'amajana kugira ngo bayimenyere rimwe na rimwe hari igihe twibaza ko abanyaburaya badusaba ibyo nabo badashoboye nko mu bya politike mu bufaransa umukuru w'igihugu agira ibiringo bibiri mu budagi iby'ibiringo nta bihari muri za esipanye no mu bwongereza haracana intwaro ya cami n'ahandi igikuru ni uko abanyagihugu mu byumvikana ko ingendo batwagwa nta kindi kuri twebwe rero abanyafurika y'ubuseruko ntidushaka baza kudutegeka ngo kurikiza ibi n'ibi ahubwo dushaka baza kutubwira bati hitamwo intwaro mubona ibabereye kuko kubahiriza ijana ku ijana iby'ubutungane n'amahame y'intwaro rusangi ntibyoroshe ibyo babishikirije ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe ubumwe bwa buraya iyo miryango ibiri yemeye ko igiye kubandanya ifatana mu nda mu by'ubutunzi iterambere hamwe n'imibano umuryango w'ubumwe bwa buraya usanzwe ufasha cyane cyane akarere ka afurika y'ubuseruko mu byerekeye amahoro n'umutekano ubutunzi inyubako amasoko ntanganguvu hamwe no mu butare n'agataka twakwibutsa ko mu gisata cy'umutekano ubumwe bwa buraya butanga imfashanyo nyinshi z'uburyo n'ibikoresho bya gisirikare mu ngabo ziri kugarukana amahoro n'umutekano muri somaliya icyo gihugu nacyo kikaba cyarasabye kwinjira mu muryango wa afurika y'ubuseruko intambwe yo kwemererwa ikaba igeze kure Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc umunyarwanda venuste kubw'imana yashyizwe ku rutonde rw'abakiri bato mirongo itanu ba mbere mu gutora ubuhinga bushasha bita innovation mu rurimi rw'igifaransa mu karere ka afurika ibikorwa akora bishikana amazi asukuye ku miryango irenga ibihumbi mirongo itatu no mu mashure mu gihugu ca kenya yaganiye na mugenzi wacu edi gwema ku catumye atanguza ico gikorwa nyuma y'intambara urabizi ubuzima ntabwo bwari bworoshye nakuze nshaka ubuzima mu mijyi itandukanye gukirabuka mu byatumye ubuzima navukiyemo bitoroshye nkomeza gushaka uburyo nanjye nakwibeshaho mu buzima mu gihe kizaza nicyo cyatumye ntangira gukorera ku bintu bitandukanye dukurikije n'ibibazo nagiye ncamo nkiri umwana nicyo cyatumye dutangira gushaka ikintu twakora mbese ngo gihindure ubuzima bw'urundi rubyiruko rukuza mu cyaro muri make kuva mu myaka ya bihumbi bibiri na cumi niko kazi dukora tugenda dushaka ibisubizo by'ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi cyane cyane mu cyaro mubikora mu buhe buryo
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nahuye n'urundi rubyiruko rutandukanye cyane cyane ruturuka mu bihugu bya east african dutangira umuryango witwa international transformation foundation urebye ni nk'umuryango utegamiye kuri leta cyane cyane uw'urubyiruko ubu ngubu ibintu byose dukora tubikora tubinyuze muri uyu muryango twashinze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ibyo mukora ni ibiki rero ubu ngubu cyane cyane dufite imishinga itandukanye nk'uko wabivuze mu mpamvu y'ikiganiro cyane cyane twibanda ku kibazo cy'amazi kubera ko urugero icyo na cyiza uburyo nakuze mu gitondo iyo cyane cyane mu byaro by'iki gihe cyane cyane muri afurika cyane cyane aho navukiye kamonyi abana mbere yo kujya kwiga mu gitondo byita cyane cyane mu masaa kumi n'imwe mu gitondo cya kare ukajya kuvoma ahantu mu gishanga ku buryo ugenda hafi kilometero enye eshanu nyuma yo kuvayo ukabona kujya kwiga so twarebaga ukuntu twakemura kino kibazo kugira ngo abana babone igihe kirekire cyo kwiga bafite ubuzima bwiza ku ishuri niko twaje gukora icyo bitwa wota kiyosati sikuru hanyuma mumaze gutangiza ibyo bikorwa mumaze kugera ku gutangiza uno mushinga cyane cyane wo gukwirakwiza amazi mu mashuri abanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu twegera muri cumi na kane muri kenya tumaze kubaka kiyosike icumi mu turere tune ni ahantu nairobi siyaya na homa bay n'ahandi na kisumu ubu ngubu rero tumaze kubaka izi ngizi kiyosike icumi cyane cyane turimo gufasha abana cyane cyane abana bagera ku barenga ibihumbi bitanu n'imiryango irenga ibihumbi mirongo irindwi muri zino kominote aho twagiye tubaka kiyosike barimo kubona amazi ikintu gice cyane ni uko muri kuno kwezi gushize tugiye gufungura ino kiyosike ya mbere mu rwanda twamaze gukorana ubukorera hamwe na minisiteri y'uburezi mu rwanda kugira ngo mu kwezi kwa munani bwo tuzafungura kiyosike ya mbere i muhanga naho muri mu mashuri abanza iyo umuntu yumvishije kiyosike yagira ngo ni ahantu hari icyumba cyangwa se inzu agenda akaba yagura ayo mazi iyo biza kuba kuri televiziyo byari koroha kuyigaragaza ariko ku muntu wumva radiyo gerageza utubwire muri makeya izo kiyosike ni kiyosike zimeze gute kiyosike zacu z'amazi twubaka akazu gatoya gafite nka metero eshatu kuri esheshatu aho imbere twubakamo tuzanaho amatiyo y'amazi aho abantu bashobora kuvomera usibye ko ikindi kintu cy'ingenzi cyihariye dukoresha muri kiyosike yacu dukoresha amarobine ateye imbere ku buryo abasha gusukura amazi aje muri robine yacu aya mazi abana bavoma kuri ino robine tuba tuzi ijana ku ijana ko ari meza kubera dukoresha robine gafite uburyo budasanzwe imbere ko isuku ifata ya myanda ya nyuma ishoboka kuza mu matiyo ikayasukura neza tukaba tuzi ko amazi utanga ari meza ijana ku ijana ikindi kintu dukora iyo tujyanye ino kiyosike yacu ku mashuri abana tubaha amacupa dufite amacupa meza adasanzwe yo gukoresha ku buryo igihe cyose aho baba bari hose baba bafite amazi yo kunywa bagahora bafite ubuzima bwiza nta- nta- nta- nta cyaka bafite ikindi kintu ni uko tu- tububakira ahantu hafi hano ni- ni- na za tuwarete aho bashobora gukaraba ne- neza bavuye kuri tuwarete ukabigisha uburyo bushoboka ku buryo bahora bafite ubuzima bwiza ku ishuri bakiga neza Ha- hanyuma venuste iki gikorwa cyanyu mwatangiye kugitekerezaho no gu- kugishyira mu bikorwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mu gihugu cya kenya kuki mwahisemo kenya Ah, ubusanzwe dutangira twari urubyiruko nari kumwe n'abandi bahungu umuhungu w'umunyakenya twarebye sitarategikari uburyo aho twatangira ibisabwa n'ibyangombwa byose Ah, urebye navuga ko ari sitarategiki wayizi niyo mpamvu twatangiye muri kenya ni sitarategiki wayizi mu buryo bushoboka bwo kubona abaterankunga n'aho ikibazo gikomeye kiri urebye twari tu- du- the collection yo twakoze yo ku buryo tuzatangira uko tuzagenda twagura twagura so yari strategic uh, solution twatangiriyeho washyizwe ku rutonde rw'urubyiruko mirongo itanu rw'indashyikirwa mu guhanga ku mugabane wa afurika ibi bivuze iki kuri wowe ni igihembo gikomeye kuri njyewe n'abantu bose dukorana kubera nkora n'urubyiruko rutandukanye hano muri kenya no muri east africa ngira ngo ni ni nka motivation twabonye yuko ibyo dukora bitagenda bitubuza Ah, ni ikintu gikomeye kuri twese duha agaciro cyane cyane muri afurika kubera afurika innovation ni iy'aba- ni iy'abanyafurika ni ikintu kirimo gukora ni ugu- ni ugukemura ibibazo bibera mu miryango yacu nyafurika Ah, ni ikintu gikomeye kuri twebwe kuri telefoni dufite n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika misheli wiriwe neza mwiriwe mwiriwe mwiriwe uri hehe ubu ndi mu ntara ya kamonyi mu majyepfo mu rwanda wumvise ko uyu musore nawe akomoka ku kamonyi nacyo gitumye nje nyirukanka vuba vuba niba nyumva ndagira ngo umusuhuze yitwa veniste uraho veniste yego murakoze muraho ukomoka hano mu ntara y'amajyepfo ku kamonyi nanjye ubu tuvugane ku kamonyi mu murenge wa nyamiyaga ikibazo cya mbere iwanyu ni ahagana hehe akabazo ka kabiri u- wagiye muri kenya ryari none se biriya bikorwa n'indashyikirwa ni ibya mbere ibikorwa by'amazi uzi ko amazi meza ariyo soko y'ubuzima none wibereye muri kenya kandi natwe amazi turayakeneye hano ku bigo by'amashuri byacu tuba dukeneye amazi meza ntabwo mvuga ngo ntiwakorera muri kenya nawe ni abavandimwe ahubwo ndakubaza mbese murabona mushobora kugira gutya mukazagura n'inaha mu rwanda mukaba mwahagera Yavuze- aka gatatu
yavuze ko biriya bintu ko numva bisaba ingufu bikaba bisaba n'amafaranga mbese mwatangije iki ingufu mwazivanye hehe amafaranga mwayavanye hehe urakoze cyane wa muvandimwe urakaza neza kandi mu rwakubyaye ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu mu nama hano i kigali misheli urakoze cyane venuste subiza ibyo bibazo bya misheli murakoze nawe edi yego misheli cyane cyane urakoze cyane cyane abantu b'iwacu ku kamonyi ndabasuhuza Ah, ubu- iwacu insi aho ngaho ngira ngo ni hafi y'aho ngaho y'aho uri ndi- iwacu ni aho ngaho bita igihinga hafi n'akarere aho gaherereye aho ngaho akarere ka kamonyi aho gaherereye aho niho navukiye Ah, nize amashuri abanza ku kamonyi aho ikindi kibazo nakubwira ni uko ah, mu rwanda turi no kwama- twamaze gutangira bamaze gutangira kubera ko bamaze kuduha ibyangombwa byo gukorera mu rwanda mu kwezi kwa ga- kwa gatatu uyu mwaka turimo twamaze gutangira ubu ngubu ibikorwa birimo biragenda mu kwezi kwa munani tuza- tuzafungura kiyosi ya mbere i muhanga ngira ngo na- n'aho ngaho iwanyu tuzahaza vuba biri mu nzira yego nibwo tugitangira ni amazi- ni amezi make dutangire Eh, turi kumwe turahari ntugire ikibazo tuza- n'iwanyu tuzahagera ikindi kibazo wambajije ni ku- kubi ku ngufu n'amafaranga ibyo twatangije kugira ngo cyane cyane icyo nakubwira ikibazo cyari gikomeye gutangira si amafaranga cyane ikintu kiba gikomeye cyane ni commitment ushyira ku byo ushaka gukora twatangiye nta mafaranga menshi dufite kubera ari tukiri urubyiruko nanjye nari mfite imyaka makumyabiri n'ibiri nkiri umwana ntacyo nari nakora ngo ngire amafaranga menshi mbika So, twa- twa- twagomba gushaka abaterankunga benshi dukorana ubu ngubu dusaba abaterankunga dukorana bakadufasha iyo ufite igitekerezo buri gihe cyose abantu bagufasha ntabwo babura So, ntabwo ari amafaranga twatangije twa- ni igitekerezo tuba dufite dushakisha ubushobozi dufite n'abaterankunga bigenda bizamuka buhoro buhoro Uh, urakoze cyane reka dufate na tiyeri wiriwe neza mwiriwe neza edi hanyuma edi jewe numvise kano kantu byandyoheye cyane mbere nahavuye nigira ni buriya abantu muri nabo nibo dukeneye mbere ko boja ku butegetsi bw'igihugu abantu bashobora kurongora igihugu bafite imigambi mishyashya ishobora gutuma igihugu gitera imbere biyumviriye mbere nagomba ngire ko ndamubaza uno muntu wumviriza kino kintu yakoze ibyo nahoze nibaza none ni ikintu yoba yaragiye ahantu akaronka inyigisho ugira uno mugambi umuzemo cyangwa n'ikintu nyine indoto yamwamyemwo ikintu nyine yiyumviriye hama abona ko yokora ashaka kumenya ko ari inyigisho yarose cyangwa ari ikintu cyamuzemo arabona ko yogikora akagifite ariko nagomba mbere ngire ko ndamukeza kubera ko si kenshi umuntu yiyumvira indoto hanyuma ngo ashobore kuronka uburyo bwo gushobora kwishyita agomba rero ndamubaze kimwe cyo numvise ko yakitwishe mbere cyangiryoheye yavuze ko afite imigambi yo gushobora gufasha urundi rwaruka kugira ngo rushobore gushyira intambwe imwe n'ijya imbere ziryoshye kumva ku gihugu nk'u rwanda cyangwa n'ibindi by'iwacu muri afurika agomba ndamubaze mu gukora bino bintu hari aho yigeze aronka imfashanyo mwe mubyita inkunga hari aho yaba yarigeze aronka imfashanyo imufasha kugira ngo ashobore kugira ibyo akoze by'ibanze hanyuma ahasigaye reka tumukeze tumukengurukira hanyuma tunamusabe ko yogwiza ibikorwa byo gushobora gufasha urundi rwaruka kubera ko ni kenshi dusanga urwaruka rwiyumvira imigambi nk'iyi mugo ugasanga rwatinye gushobora kuyishyira ahabona kubera ko rubona imfashanyo ishobora kubura cyangwa ibindi bishobora kubura kugira ushobore kugira aho gushikanya murakoze cyane yego piyeri nge icyo navuga cyane cyane ku mugambi wo gufasha urubyiruko ni ikintu ngira ngo nagize intego yo mu buzima bwanjye kubera ko cyane cyane ndi umwana ubuzima ntibwari bworoshye niyo nagize kino gitekerezo gushaka uburyo nafasha abandi ba urundi rubyiruko ntuzace mu bibazo naciyemo ko ntabwo byari byoroshye turabiga akenshi urubyiruko turatana tugaca tugakora ibintu bidakwiye kugira ngo ibyinshi nanjye nkiri mutoya sinakoraga ibikwiye cyane nicyo cyatumye ngira ngo kimpera ka kantu ko kugira ngo nkore ikintu nafasha abandi bantu bace mu bundi buzima butari bubi bwabafasha kureba imbere hazaza mu buryo bwafasha buri muntu wese ibyerekeranye n'inkunga dutangira yego nagize amahirwe nkiri muto hafi imyaka cumi n'umunani makumyabiri amahirwe yo kujya mbasha gukora n'abandi n'urundi rubyiruko cyane cyane ikibazo cy'amazi cyo rwose ntabwo nabwo nakijya aha n'aha n'aha ni uko nabiciyemo mu buzima bwanjye nkiri muto tubyuka mu gitondo tujya gushaka amazi tukajya ku ishuri tubona umwanya wo kwiga ibyo bintu iyo nabonaga byari bimbangamiye cyane ntekereza uburyo nabasha gukemura kino kibazo kuko aho natemberaga hasi hose muri east africa ukaba ni ikibazo gikomeye cyane cyane ukabona umwana w'imyaka irindwi yikora ijerekani y'amacupa y'amaritiro makumyabiri ku munsi ni ikibazo gikomeye cyane ubu uburyo twari twajya dukemura bino bibazo buhoro buhoro ibyerekanye n'inkunga rero zo yego dukora n'abaterankunga batandukanye gusa abaterankunga baza iyo bamaze gutangira ufite ikintu cyo kwerekana nakoze ibi ngibi inziga inkunga iyi ngiyi inkingi nabasha kugera ku ntera ikurikiyeho gutanga nicyo kintu cy'ingenzi kugira ngo nakangura urubyiruko gutangira yego bisaba cyane cyane ingufu zigusaba ntabwo ari inkunga y'amafaranga igitekerezo cyawe iyo ugishyizeho ingufu zawe ntabwo ntabwo ntabwo kudashoboka rwose kubera ko cyane cyane urubyiruko bishyiraho kino kibazo ngo nta mafaranga mfite yo gutangira ntabwo natangira bizinesi nta mafaranga mfite kino ntabwo njya ntemeranyaho cyane cyane urubyiruko rwose kubera ko kugira ngo inzira zose zirashoboka iyo uzishyizeho umwete wawe wose urubyiruko kenshi ruba rufite ibitekerezo hari imishinga ruba rufite ariko bakagira ikibazo cyo gutinya wowe n'iki cyagutinyuye ngewe ngira ngo ikintu cyantuye cyane waga ubuzima nakuriyemo bwanshyiraga mu buryo ugomba gushaka igisubizo cy'ikibazo mfite ngira ngo kino cyo ninagikora ntabwo ndi bubashe guhita ni nko kuba uri ku kiraro bakagifunga n'utagisimbuka ntabwo ubashe kugera ku rundi ruhande ngira ngo bino ubu ino pashoni yo gushaka igisubizo nicyo kintu navuga ngo cyajye kinhinyura kinsunika kugira ngo mbashe kugera kutengeraho
nshuti rero mwese mwariko mukurikirana ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saa kuri radiyo ijwi ry'amerika aha niho bigarukiye tubona akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasil gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri miko mwari kumwe na fideni iyo ngabo tubashimire rero mwese mugire umugoroba mwiza mubandanye kandi mwumviriza ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika